Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوته دقيفتوته راديو نور الهدى الحمد لله قرقرت ربي وداتين سجنتا ويا كميسا قبلني دهني جرة سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنك دهيسنا سجنتان تون نمه هدوك قلت قبلوف لايك قلودان قدك يسنبها ترتين كيسن نوجيناتو
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalala bubbisee halaala. Qilleensi jaalala bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وبعد وبلي مسلمة وردفوت في نور الهدى يا إيقتوت ديبي قاهينا تنتيسني تخراه daddacha jaalalaa ergitan deebi'iin teeysan akka armaa gadiiti. Waa hunda dura assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akka jettuu gaafii tana keessatti obboleettiin teenye takka. Ani nama rabbiin ganamarraa agartee bultii ijaaruu jaalachiisee eegaan bultii ijaarradhee amata sadii. Namni bultii wajjin jaarradhe jafunillee namumaan akkaan isa jaalladhu. inni hundubaa dhukkubni inni qabu nama tokko jarjaraa batattee waan takka hogga dhagahe tarkaanfii fudhachuutti jarjara. Odoo waan kanan cimsiifanneen duratti odoo bitaa mirgaa isaa millatee namallee waan kana agartee gaafatee keessa addaan hin baafanneen duratti. Kanaa wajjin ammas nama dafee sheenawu kawanni san akka inni yaade eegan tahin ta'uu eega beekee. nama gartee booya lakkaawatu akkuma ijoolleetti higja as garagalee duuba nama zanniitti badeessan dhiifa manaa godhaa jee gaafata. Duuba amata gartee sadee wajjin jirru kana keessatti hedduun haala isaa qo'adhee bitaa mirgaan duraa booda waa hunda baradhee itti gahe karaa cufaan haala isaa barachuu keessa. Kanarraa kaka'e gaaf tokko gaa akkuma obboleettiin tiyya takka ziyaaraa natti dhufte. Akkasittiin duuba aniin tungaa waanii gartee isinuu waan beeytaniif intalti dhalaa takka gaa dhiira cinaa dhaabbattee waan dandeessuun waa cacarraaqu waan qabduuf jecha hojiin qaba. Mana obboleettii teetii jirta gaa intal taa'ijee ani kara dalagaa tiyyaa kute. Isuma keessummaa tanaa wajjiin abbaan mana kiyyaa shoorarkaa mana keessa dhaabee kutta. dhiiroo maaluma sababarre miciyyoon rakkoo inni rafinnaan gurra lamaan qabattee iyyu gandi ollaa dhagahanii dirmachu akkasitti addaan qabanii ummanni manguddoo dhufanii dubbii tana laalanii akka gurbaan kuni dogongora guddaa qabu beekanii murtiitti muran. Gaafa dubbii tana gartee dogongora qabaachuu isaa beeke akkuma aadaa saasaniitti hiik hiik je'ee booyarra gattaa'e. yaa jara manguddoo ta'e an amma gartee obboleettii siitii wal dinnee bultiin tiyyatuni diigamuun nan gammachiisu dura matuma keessanii natti fayyaa fi obboleettii tiyya soddittii tiyyallee waliin nu fayyisa. Aboon nuti gama keenyaa dhiifama siigooni huno obboleettiin gartee jaartii dedileen dhiifama siigooti. Waan akkana ammoo akka ganaa ittiin deebine ummanni kutan. akkuma isinuu beeytanitti gaa haati manaa hogga fagaattee dhuftee ollowwan bitaa mirgaa dura kee boodaan jiran kun yoo waa isaan bira bahee hoggaan dura ol seene arra maaltu si arkate ati manan jirtu een jiru bar iyyan si tarree tana gartee wali jiisee sagalee dhalaa dhagayanii manguddoon dirmatanii bar waan akkanaa waan akkanaa waan akkanaa akkami duuba gaafaan gartee ani dhufee abbaan mana hootii hunii akkuma aadaa isaaniitti booya ragattaa'e duuba. Haa ta'u gaamma rakkoon guyyaa sanirraa eegalamtee warra keenyanatti jijjiirame. Inumaa warri keenya kuni waan ajaa'ibaa hogga kanuma waldiddaan isaa fi obboleettii tiyya jidduutti argamte jirtu kana. warri jaartii tiyyaa warra keenya jeetuma dhaqa hogga inni dhaqe kabajaa kabaja itti qaluu fi itti uluu fi akka namni nama keessummeessutti sani olitti matarratti hin deeman. Anammoo kara kiyyaa isa biratti jaalalaaf cufa mul'ifatan ana biratti arraanni isaanii waan kanaa fi kana jee isiniif himuu waan isaan naan jedhan. Inumaa san bira kuttee obboleettiin tiyyalleen. silkiinetti dhooyitee ati bar nama kanaa nama kanaa wajjin galtaa jaarsi kee nama kanaa nama kanaa jettee jaarsi kiyya kana arrabsiti. Obboleettiitii jaarsi kiyya haalaan na biratti asitti natti hin arrabsiniiti. Waan si godhee fi isa arrabsu yoo feete kunuu tilifoonni isaa kanaati isumaan waan naan jettu kana isumaan jiin ja'an. Sa'ati maaluma jaarsuma kee kana nama jettee hoggaa namni waan inni qabu dubbate isa dura dhaabbatte irraa deebifta. Duba waan kanarratti rakkoon guddoon naafi obboleettii tiyya jidduullee dhuftee wali jijjiiramne natti jijjiiramte warri keenya cuftinuu na jijjiirame inumaa zamana boodaa kana san bira kutanii ati waa lamarraa takka filadhu. Takka waan nu siin jennu fudhattee nu arkachuu takkaa nu dhabdee jaarsa kee goruu waa lama filadhu naan jedha. duba gaafa isaan akkana jedhan dachiin na dhiphattee halkanii guyyaa addaan wallaalee nyaataa dhugaatiillee jibbee hirriiballee dhabee yoon gartee abbaa mana kootii kana hedduu na jaalataa sababaa kanaan isa jibbee bultii tana diige bultiin tiyyallee ni diigamti. Ammoo isaniin beeka waan inni ta'ee fi nama hubannaan qabnee nama jarjaruuf akka nama haalaa hamaa qabu ittiin beekaa kanumaa wajjiniin isaa wajjin obsee jiran. Garuutu anillee yoo as garagale isuma kanaa wajjillee nin jiraadha jeellee haalli isaa kuni if duratti karaa rakkoo qaarree keessa kanequun if sodaadha. Karaan garuu galuu wallaale. Eenyumatti hin himadha eenyumatti rakkoo tanaan gahaadha jee karaa mala laalee karuma namni itti hafuura baafatu karaa nurra hudaa kana garagalee anii fi jaarsi kiyyaa fi obboleettiin tiyyaa fi warri keenyaa fi rakkuma tana cufaafuu namni cufti qilleensuma gubbaan rakkoo tiyya tan haa dhagahan jeetiin kophee malee fooxaa qonyeerra kaayyadhee fiigaadhaa kara keessan dhufe yaa nurra hudaa. Mee karaa abbaa murtiitti iyyannaa tiyya tana naageessaa halkanii guyyaa dhaabbadheetiin deebisaa isin eeggachaa jira rabbi isinirraa haa jaalatu jetti obboleettiin fayyadu. walumaa galattuu yaa obboleettii teenya yaa intala islaamaa ta duraa akka mataa keenyaatti nuti si galatoonfanna jaarsa kee jirjira batattee hagartee haala hammaatu akka ati jettutti kana wajjin obsitee dhaamsa manguddoo teenyaa obsan malee warroomanii sana sammuu keessa kaayyattee mee kanatti jarjaruun gaarii mi'a boruurra iftaanirra naa wayya jettee mana kee keessa taa'uudhaaf si galatoonfanna. Ati immoo isii yoo dhugaa feeti namni nama kana baxaraansee qooyse qananiise si gaafa dura haala agartee hamaarra agartee akka ijoollee xixiqqoo waa dhabdee hoggaa waan san irraa fuudhan lafatti if qurxitee boochee iyyitu haadha abbaan waan gaarii seeti ilmoo tana waan isiin feetusan itti kananiif irraa usiisan isin dogongora odoo gaafa agartee ilmoon akkas taate san waan inni barbaadu san kennanii fi ussisiisuu kan aadaa godhachuu baatanii ilmoon tun nama ta'a adeemta jechuudha. Wulii tanaaf jecha ijoolleen hoggaanii fi gartee waa takka xiqqoo harkaa fuudhanii waan takka didan ilmoon tun iyyitee barta iyyitee haqqiftullee ni jirti siin jedhu. Kunis guddisaa daandii irraa ala ta'uu nama agarsiisa. Akka san goote jaarsa kee kana gaafa inni haala akkanaa qabu garte takka gartee lama gartee odoo qaanyeen akkanaa sii fi obboleettii ta'e jidduu hin dhufiniin duratti gaafa waan akkanaa waa balleessu odoo nu banne naafi ati bultii addaa ayyaanaa beek odoo jetteeni xiqqoo tarkaanfii isaa deeffaggaddeeffachuu ni male. Ammoo waan idduu isaatii fi idduu obboleettii ta'eetii jidduutti arkame namni waan kana keessatti hirmaata guddaa qabu si. Karaa kamiin karaa dilii irratti obboleettii ta'e gargaarte. Obboleettii ta'e mana kee keessatti ajnabi jaarsi kee isii irratti achi dhiisuu hin qabdu bar. Takka if wajji fuudhu takka hanga dhuftuu ollaa kaayuu takka abbaa mana keeti aboo gaanganan dhufu intalti tun ajnabi jedha sirratti manarraa bahe jechuun sirra ture. Sadeessa kana rakkina wal diddaa abbaa mana keetiitii fi obboleettii teetii maaltu fide? walillaa qatiinsa aadaa badduu namoonni garii qabu ka jaarsaa fi jaartiin gurbaan karaa jaarsaa dhufuus ka gartee warri gartee karaa intalaa dhufuus walillaa qatanii maqaa shanyii fi gosaa fi gandummaatiin haa ta'u wajji nyaachuutu wallagachuu dhabuutu waan rakkina kana guddaa fide duuba. Haa ta'u ati obboleettii teetanaa fi jaarsa kee jidduutti waan arkame kana rakkoon sababaa tana tana jettee waan takka illee waan dubbatteen qabu. Ittillee gufannillee duuba. Ammugaa akka warri siyaasaat intalaan gartee dhaddacha jaalalaa waan nama dhufu kana muuxannootti qabu jala hogga deemu wanni gartee wal diddaa jaarsa keetii fi obboleettii ta'e jidduu fide isii keessummaadha. Abbaan mana keetii isii hamtuutti dalaguuf barbaaduudhaan mala. Abbaan mana rabbumaa tokkicha beeka. abbaan mana keetii isii hamtuutti dalaguudhaaf barbaaduudhaan mala duuba. Tuni waan gartee hojiirra haasawarra namaa galu. Intalti tuni keessummaa hojjettee na dhufta jettee karaa tokkoon obboleettii jaartii tiyyaatii ni beeka. Garuu wallaala isaatiin namni keenya obboleettii obboleettii jaartiidhaa. nama bara akkuma obboleettiitti ilaaluu jira wallaala wallaala isaarra. Duuba tanaaf jecha yaa obboleettii teenya dhage. Nuti ergamaan rabbii odoo wanni kanaan dhufin alayhi salaatu wassalaam haala gartee faamiliin hawaasni muslimaa itti jiraatu nu barsiise hadiisa sayyaa keessatti. Hadiisa Bukaarii ka Uqbaa ibni Aamir odeeyse keessatti. Hadiisa shantamii fi lama soddomii lama yoo dheeyxee ilaalte. قاف تكون نبي ربي قرص خمي مال جين أمة صحابة جدو دوك كانت تاو إياكم والدخول على النساء هيا وني نسيني تام قالوا أجنبي تاتي هاتاتو تانو ما فيت هاتاتو لا وجي من خيسا تائناجي اتلي من الان كيس جرو أولين سينيناجي ارتجراتشو بانا من سن أولين سينينا akka namni keenya arraanta nuti olmaan oromooti bar nuti maali gosaa wajji guddannee wajji qaraanne inni ni waamee qahaasawwan kun kuni waan gartee zinaa bal'isee bakka hedduutti rakkoon akkana argamte duuba. Gaafa nabiin keenya akkana jedhe namni tokko ansaaraa lafaa ka'ee afara'ayta alhamwa yaa rasuulallah jedhen yaa ergamaa rabbi obboleeysa kiyyafaan obboleeyyan jaartii tiyyaa kadhalaafaan jirri kun akkamii jedhen duuba. نبي ما جدك يا جرخي الحمو الموت أنا انقر لماني ولقيت أبي خرن ثلاثي في خرب قرباتي في جارسا جارتيتي ولله كتشون دوجي مالف قربان كنو قام أنا خنا أول شيء قندي أولاني بيخا أب ليس جاني أب ليس جاني شكا إن تلتنيس قندي الله قبري أب ليتها ما أنا خنا جاني نمني شكون جرو نمني زنا بلسي جر لمن كان دوبا كوني مال abbaan manaa dayyuusa hoggate jaartii isaa nyaata fidi shaahii fidi maal fidi jeeti dhiira wajjin nyaachisa harkaan wajjin nyaatan ijaan wal gaadan akkuma san dayyuusni hoo jaartii isaa yaameeti hogga obboleeysisaa dhufe nyaata fidi je'ee inumaa huccuu wartee akka abbaa manaa turaan teessu uffattee maarree keenya jettee kanaa waliin laaqqatan haala kanaa keessatti zinaan bal'achuun wallaahi waan ilmaan nama waan arraanni namaa hunqaanfatu gaafileen dhuftu keessatti waliin laaqqatiinsa badaa keessatti namoonni mujrima kan jaartii soddaatti zinaa godhee jira waliin laaqqatiinsa kanatti. Tanaaf ilmi namaa tokko rabbi sodaatee mirga gartee walii eegee mirga gartee diinsaa eeggachuun dirqamaa dhiiraa fi dhalaati. Jaheeysa obboleettii teenya jaarsi hankee haala gartee inni qabu kanaa wajjin wajjin jiraachuun kun waan silaalu. Keessaahuu yoo namtichi hundiin rabbii qabaate tadiin irraa qabattee haala hamaa wajjin keessaahuu yoo rabbi ilmoo irraa si kenne wajjin obsuun suma laalti. ammoo torba isa yoo nibi jaarsa kee kanaa wajjin jiraachuu feeti isa kaan na jaalata jettu kan ammoo ati haala hammeenya isaatiif jibbansa isaa himachaa jirtu kana kuni tarkaanfiin akkamittiin if jijjiira akkamittiin isa jijjiiraan silaalti saddeeta isa ammoo warri keessan si jibbuun eega rakkoon obboleettii teetii fi jaarsa kee jidduutti argame kuni kunigaa akkuma reefutti qubalaannetti sababaa inni gartee rakkoo isiirra fiduutiin ta'uun ni mala wanni siif dhaamnu tokkoffatti abbaa mana keetii kanaa wajjin gartaa haasawe taa akka ji'i aboo yoo if jijjiirte if jijjiirte sababaa keetiin naa fi obboleettiin xiyyaa warri keenya cufti aduwwii wal godhanne naa ati arraa booda wajjin jiraannu irbuu maqaa rabbiitiin naa seeni akka wanni takkalleen argamtu akka nagaafattu alaa dhageessu akka nama san waa hubattu malee wanni kanaa harka keetiin afaan keetiin akkan jarjarre ji'iti abbaa mana keetii wajjin haasawu talammee isaati. Egaa abbaa mana keetii fi isa jidduu waan kana sirreessitee boodatti isa fuudhii warra keessan geessi. Warruma keessan hoggaa isa bira dhaqan isa ol fuudhan kan moo siin kana wajjin nama jettee ati isa wajjin jiraatta haasiin juukan fuudhiiti wajjin dhaqi. Maal akka gooture? abbaa mana keetiitii fi obboleettii teetii warra soddaa isaa haadha abbaa keetii waan dhugaa jiru haala isaatis ibsi hoggaa gartee isin bira dhufe abbaa manaa ni kabajjani kuno hoggaan ammoo inni dhufe harka matarratti hin deemtani haalli kun waan gartee rabbiin namarraa hin jaalanne fuula isa keessan duratti hin ja'ani yoo ni if jijjiiree kan jiraanne ta'e ani gartee akka ni saanarraa buuftan. takka ammoo isaa wajjin nama gaarii if gootanii ana hamtu ilmoo teessan nan godhina ji'eeti karaa kana adeerran keetii foon keetillee barbaaddadhu obboleettiin teessis jiraachuu qabdi waan kana if sirreessi haala if duraa akkatti wajjin jiraattu mala godhu. Kanarratti akkuma reefu jennetti guyyaa ati dhaydu ka warri keessan jiru ha obboleettiin ta'ee jirtu adeerran kee eessumman keetiis warreen akkanaa. dhugaa jirtu takka ibsii fi waan dalagame kanarratti akka ati qooda takka hin qabne yoo isin gammachuu naa wajjin qabne kunuu fuula kiyya dura taa'anii bultii isaanii diigajii laale yaada warra keessanii. Insha Allah sababaa kanaan bultiin teetoluu siisirraawuu ni kajeella keessaahuu namtichi kun ammoo yoo diin hin qabaanne salaata rabbii hin qabaanne haala hamaa kanaa wajjin jiraachuun ati gartee آخراتي غرغرا جرتا خرا غرتير إرجال ربي سيافلو خرا ربي خيتي غرغلي سنجنا وبليتي تي ما إينا لما يساهو إيرو وما أمال جتي خوتا مي ولينا دقي فنو إينا لما يساهو عكي جتو وبليتي تي نتكا أني غرتي انت لا لا تكتا كان غرتي أبا منسي جالتو قلبي الرهين جالت دجار سخي خد innilleen akkasuma na jaalata garuu gaa keessasaa rabbumaatu beeka. Maali rakkoon abbaa mana keeti? Rakkoon abbaa mana kiyyaa dhageeffadha. Rakkoo guddoodha qabda. Rakkoon isaa yoo cinqii taate rakkoo guddoo akkasiilleen je'amtu waan bultii diigummoo takkaahu waan jibbansa jaarsaa jaartii jidduutti uume. Abbaan mana kootii akka jaartiitti na laalu. Yeroos naaf kennu. intalti tuni gartee ani bakka isii haadhaa abbaa isii adeerransi cufa anaatu an abbaa manaatiisi abbaa isii fi adeera siitii fi foonsii cufa ana malee as keessaan qabdutti nan laalu haasawallee naan quudhu jawwaala isaa naanneessu malee hoggaan gartee bira gattaa'ee mee takka haa jawwaala kana dhiisiitii na inni haasoyna juun lafa haaya diqqoo booda duruu hil jawwaala isaa ol fudhate duuba tanaaf jecha dubbii isaa tun hedduu na yaachiftee galgala hoggaa inni rafee booda jawwaala isaa kana fudhee wallee gurbaan kun jaarti qaba takkaahuu nama gartee janaajinaa wajjin halkan haasa'uu qaba kanummaan qalbii jaarsa kiyya akkana fuuti akka inni na jibbu goote haasawa inni naan quudhi na goote tun maali jee odoon laalu dhalaa nan ganqabu ta'e inni gartee wajjin jaalala haasa'u qacallottiin barruu isaanii bitasaallee waa hunda laalee duuba jawwaala bakka deebise duuba tanaaf jecha eegaan haala gartee abbaan manaa kun waan kanarraa hinatti jijjiirame dhufee eega beeke jaalaltii tiyya gad deebite qalbiin isarraa na cabxe dhiiroo maaliin godhaa jawwaala keessattiin waan akkanaa arke jedhee kunis himachuun taatu isaanillee waan akkanaan jawwaala keessatti arke yoon je waan biraan nu jidduu dhufa tanaaf jecha rakkoo tiyya tana iyyanna tana hara keessan dursifadhee isinitti gabaa jette obboleettiin teenyatu. Yaa obboleettii teenyata musliimaa abbaa mana keetii jaalachuun kee innilleen si jaalachuun kuni waan gartee bu'urri gundoon jiruu jaarsaa jaartii irra ijaaramu. Wanni islaamummaan islaamummaa keessatti rabbiin wanni gartee qur'aana keessatti dubbate waan haadhaa fi abbaa haadhaa fi abbaa fi ilmoo jidduutti naal hin dubbatin rabbiin jaarsaa jaartee jidduutti dubbatee waja'ala beeynakum mawaddata warahmaa jee duuba. Duuba tanaaf jecha jaalaltii ati isa jaalachuun inisiin si jaalachuun waan bultiin irra ijaaramtu. Tanaaf intala takka suuraa fi tilifoonaa fi kanarratti hirkachuu dura wajjin gatta'anii haasawanii wallaallatanii bultii jaarrachuun jaalala tana gaccimsiifi duuba. Ammoo rakkoon jaarsa keetii tan ati jawwaalarraa moobaayila isaarraa himattu bar waan balaa addunyaa tana cufa wal geessee jirtu adii fi gurraacha jiddu dhiiraa fi dhalaa jiddutti nama rabbiin isa qajeelche malee. Arra gartaa ilmoon bakka fagoo dhufte haadha abbaa ziyaaraa yoo dhufte eega mataa dhungutanii salaam nagayaa fayyaa jedhan odoonii fi bishaan hin dhuyne jawwaala as fudhatan duuba. duba tanaaf jecha kuni haala gartee rabbiin rahmata nuu godhee waan kana gartee qalbiin gartee qalbii keessaa fuudhee malee kuni daandii yahudaan gartee ganamarraa tikloojii ammaa keessatti keessaahu miidha ilmaan muslimaa karaarraa dabsuu irratti waa meeqa shugguxii takkaahu qawwee gartee namni kiisha keessatti yaammatee kiisha keessa baadhatee fitti dhawaa jiru kana kuni waan gartee arra guyyarraa guyyatti teekinooloojii waa baasaa jirtu waan nama adda fageessu waan karaa badii heddummeessu duuba tanaaf jecha wanni kun waan si qofa irra jiruu miti wahuma gartee gorsaa fi obsaan akka ateemtutti abbaan mana keetii hammeenyaan qabu waan wanni kuni obsaa fi gorsaan wal'anamu. Ammoo ati jawwaala isaa fuutee jawwaala isaa haadhuun kun shari'a irratti illee dhorkaadha rabbiin walaa tajassasuu ja'a. waliin babbasaasinaa jedhe rabbiin jiru takka tanuma jechuudha. Karaa tokkoon wanni kun abbaan mana keetii odoo beeksisii fi isa jidduu adduunyummaa jabduudhaa uumamaa beeki. Maaliif laan namni kun si jaalachuu isaa si amanuu isaa jawwaala isaan qollofne lakkoofsa sirrii koodii ittiin goone banaa dhiise jechuudha. Kun maal nama agarsiisa? Fiqaa amantii guutuu akkasirraa qabuuf. Ati immoo daandii san diidee jawwaala isaa keessa seenuun hedduu rakkina guddaa uuma. garuu wanni ati gaarii goote akkuma laaltetti ustee abbaa mana keetiitis kan yaadachiisin waan akkanaa jirtaa tanaaf illaa akkana taate kan jiin rabbi sirraa haa jaalatu garuu wanni immoo nuti himmas hin jennu takka jedhe geeffadhu abbaa mana keetiirraan fagaate mi'a sumarraa fudhadhu abbaa mana keetii yeroo inni gattaa'e qonqoo sogga nyaate gizee shaayii isaa taa'u if jijjiiri tottolfadhu if urgeessi qaamaanis hin fagaatiin cinaa taa'ee harkarra haayyadhu nyaata soo nyaattu afaan kenniif harka laal ceekoo gubbaa kaayi si galee haala kanammee isa dhiyaadhu yeroo namni kana taateessee itti maxxantee ati wajjin teessu kana isii duratti akka inni jawwaala oliin fuune dallaa itti taate irkitti tana beekne. Tanaaf jecha haala isin jennu kana qabattee hattuu qilleensa gubbaa duumeysa rooban qabne kasamii keessa qilleensi walii gaxoofu kana jarreen qilleensa jaalala hijibaatiin dhiira maraachaa jiran makiinaan sii bitau doona fuute manaan sii ijaara waan akkanaatiin si godhan qijibaan qalbii dhiiraa fuudhaa jiran hattuu kanaatiif jettee bultiitiin diigin lammeeysa ni abbaa mana keetii kana yeroo takkaa hiree kenniif akka waan gartee ati hojii qabduutti hiree kenniif haala laalu ammoo rabbi kadhuuf si galee yaa rabbi haala kana naarraa jijjiiri atis if jijjiiruudhaan isa kana obsiif sadeeysa akkuma reefu siin jennetti yeroo akkasi dhuftee abbaa mana keetii bira teessoo nyaattanii soggoo dhuudaniis booda yeroo saamar waan jawwaala haasawaa kanarraa murtuun yoo nama sirra beekumsa qabu taate irraa baradhu yoo quraanan beenes barnoota inni qabu irraa baradhu si galee yeroo tana barnoota wahiitiin gubi duuba. Afreessa abbaa mana keetii kana akka warra keessan amma amma wajjin dheexan warra isaanii likka wajjin dheexan. bakka gartee taa'ee jawwaala laagu achi oggaa dhaqee jawwaalli jiru akkatti tana beek warra keessan dhaquus warra isaanii dhaquus ziyaaraadhaa yeroo takka takka miqeeqaa qilleensa fudhannaa ji'iti oofi tanumaa tana jidduutti warreen akkanaa kunis ni laqaaqaman takkaa rabbiin sirraa gartee bakkatti godha warreen akkana ijaarsaa ijaartii jidduutti bultii diigaa jiran kana rabbiin isaanillee qacaylchee ka isaan sattaru rabbiin itti haafiidhu isaaniifillee du'aa godhi inshaa Allah. ummatowwan akkanaa kanarraa rabbiin irra si aansee qalbii abbaa mana keetii kara kee deebisee yeroollee si kennee ka wajjiin jiraattan gammachuudhaan rabbiin siif godha ammoo rabbi kadhachuun ibaadatti jabaachuun irra hedduu namni gartee waan akkanaa kanarraa rakkoon fidduu jaarsaa jaartiin ibaadaa rabbii keessatti gabaabbachu. Iyyannan sadeessaa akka jettu arrallee obboleettuma teenyata sadeessaatis. Akka jettu obboleettiin teenyumee dhaggeeffaddaa. ani intala bultii ijaartee jirtu takka jaarsaan qaba namni bultii wajji ijaarradhe kuni nama rakkoo guddoo qabu rakkoon inni qabu kun waan rabbiin jibbu waan shari'aan jibbitu hoggaan ani waan kana dhiisi jees nan dhagahu inumaa san bira hoteeti amma waan naan jettu dhiisi atummaan gartee islaama islaama if gootu kana gartee firraa baasii huccuu addunyaan dhiiftee addunyaan faashina gartee macaa mataa gadhiifattee gartee kophee dheertuu uffattee dhaq dhaq dhaq jettee warra kanaa kana gartee addunyaan waan akkanaa keessa ammallee ati gulula marattee tuma teessa kana muut fuularraa gartee firraa fuudhi jeete hanjamaan aggodha. Kanaaf jecha nama kana gartee bultii wajjin jaarranne mee maal godhuutu narra jira je'ee mala wallaallaanin kara keessan dhufe dhaqqabaa jetti. yaa obboleettii kee teenya ta muslimaa ta duraatii ati rakkoo abbaan mana keetii qabu hin dubbanne maal wanni gartee fatwaa keessatti gaafiidhaaf namni rakkoo iyyannaa godhu kuni wanni ibsuun barbaachisaa ta'eef nama waan sila ati dhoositu kana halaali jechuun beeku jira kawaan hamtuu mije'ee beeku jira kanammoo rakkoo akka keetii qabu jira ka sababaa kanaan gorsa fudhatu dhiiraa fi dhalaa jidduu تنافون من قرتي هقاني في واقافة رب إن الله لا يستحي من الحق إيجاجي لقرة خربني وان قافة أكنا ما موزا ناتوتي كنش إرى خاسا قافة إيه مالف أتي ولي قالت واني أتي دبتي واني إني هجتتون وان شريعة ربي جبتو جتا سلا واني سرة turee waan san ibsa godhu Isa biratti wanni sun halaal je'ee wallaala isaatiif yaaduudhaan mala. Ammoo abbaan mana keetii nama wallaala qabuun fakkaatu nama histii godhu nama arabni mu'aanii dayuun nama qotaa namatti godhu jechuudha. Kanaaf wani namaa kennu maal ati waan kana yaadachiiftee wanni kun waan rabbiin hin fiine dhiisi jechuun kee yaadachiifte jechuudha. Ammoo wanni gartee ati arraa akka gartee gaa warra gartee iyyannaa kana deebisaa godhu kun waa hedduu keessatti muuxannoo waan qabaniif wanni ati dhooysitee silaa gartee inni shari'aa rabbiitiin faallaatu hojjata jettu akka nama nutti dhagayamutti wallee abbaan mana keetii sii xurii laguu qabdu sitti si wajjin rafuu fedha takka yookas taate kun haraam calla lammeeysa abbaan mana keetii karaa gartee saala halaal kana dhiisee karaa duubaatiin si dabalamuu barbaada kunis haraam calla abbaan mana keetii mana keessatti fi alatti isaa ta'u farsha dhuga kunis haraam calla afreeysa abbaan mana keetii dhalaan lagatu dhalaa mana kee keessa dhuftu ni dhungata harka fuudhaa wajji nyaata kunis haraami ammoo yoo waan kanarraa ala tahe ma'asiyaan gaayooniif akka shirkii taate malee waan kanarraa olii waan rabbiin jibbu ta'ati jettee dhoositu rabbii gaditti sumaatu beeka ammoo ta hijaaba gartee dhiisisin jechuudha abbaan mana keetii dayyuusa dayyuusa jechuun nama jaartittiin hinaafne akkasaatu inni inni fadhumaallee mikiyaaja godhattee sigaltee waan barbaachisu fuula godhattee huula godhattee hinnaa godhattee tolfattee huccuu qalloo uffattee dhiiraa wajjin taa'u keessirraa fedha. Takkaa hoo tolfattee kophee dheertuu uffattee akkasitti shanxaa fannifattee feetu dee kophaa deemu feetu isaa wajjin deemu si gammada jechuudha. Wanni gartee waan kana nama agarsiisu walitti laaqatiinsa dhiiraa fi dhalaa mana keessatti mana keessa qabaniitu rakkoo tana uumaa jira. maaliif namni kun deemee yoo bakka takka dhaqe mana biraa sanitti abbaa manaatii fi haadha mana sanii isaanii haala hamaa jiru kana harka waan santu sammuu isaa seena jechuudha. Akkanaa wajjin namni kun nama ibaadaa qabu moo hin qabne ammoo oduu ka ibaadaa qabu taate inni salaata tanaa an ilfaxishaa'i wal munkari rabbiin jee salaani dhugaadhaan yoo wartee dhugaadhaan ibaadaa jabeessite salaata hamtuurra si fageessa. Nasihaan ammoo nuti gartee siif yaannu abbaa mana keetii kana guyyaa waan akkanaa agarte ganda ati jiru ganda namni jiru cufa ulamaa'ii jira sheekkanii jira namuma gartee darasaallee waan taane nama keessa fira isaaniitiin geeyse namni kun karaa islamaan islaamummaarra alaa faallaa hojjeta kottanaa toltuunaa yaadaaf jettee mana keetii yaamte nama kana gorsa kennuuf isirra ture intalti muslimaa waan akkanaa keessatti isaa badii qabu ani egaa bultiin tiyya gaarii naa taate badiisaa maaliin rahaadhe akka faa'ide akka fedhe haa warra juu jiraa bar warreen rahmata rabbii irraa garaa muran yaa ukti yaa obbaleeyti yaa intala teenya ati gartee jiruu gabaabduu tanaa jettee akiraa ta'e gurgurta saala jaarsa keetitti diin kee jijjiirta hamma dandeessu abbaa mana keetii yoo jaalala isaa qabaatte adaaba rabbii duraa baasi adaaba rabbii duraa baasuun kee yoo inni karaa sirrii dide hiikaa barbaaduu dandeessa bara. ammoo rakkoo irra gartu kana keessatti tasee dhaabnu talammeessaadha warra keessaniitii fi warra isaaniitiinis waan kana gahu yoo inni sirraa hubatee sirratti haa jiraattu. Sadeessa wanni siif dhaamnu rabbi kee sodaadhu nama rabbi sodaatu ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمر من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته رب رب سدانا ركوت فرب سفرا rabbii kee sodaachuun sirratti haa jiraattu ibaadaa jabeessii kadhaa guddisi lubbuu keetii fi abbaa mana keetiiti. Ammoo namtichi kun nama gartaa soora nama quubsu ilaalcha ijaabbee kan akkuma ja'anittu yoo namni kun fagaataadha islaamummaa irraa dijjibbeessaa fi qana qabeechuu qabaachuu yoo beeyte rabbii kee sodaadhu. Jiruu gabaabduutii tanaa ittee diin kee hin gurgurin lubbuutii karaatti gartee rakkoo tana keessaa baaftu rabbiin gargaarsifadhu warra keessaniin gargaarsifadhu rabbi keetis kadhachaa mala godhadhu rabbiin akka irra caaluu si haa filuu siin jennaa obboleettii teenya. obboleeyya muslimaa fatwaa lamaatu karaa hiyya dhufee hatattamaan fatwaan tuni akka waan gartee jirjiraan waan waan ergameeti karaa kophaatiin natti dhufte meegaa fatwaan jarre fatwaa kun waan jiru dhaggeeffan mee dhaggeeffadha fatwaan dura akka jettu gaafiin dura akka jettu obboleettii teenya takka gaafate abbaan mana kiyyaa yeroo wajjin rafnu yeroo walitti dabalamnu cufaahu hoggu takka du'aa'ii namni hoggaanii fi dhala dabalamu ju'usan hin ju'u an hoggaanii fi inni na dabalamuu deemu cufa yaadadheetiin sawtii tiyya gartee ol fuudhee bismillaa jedha isee yaadachiisuudhaaf. Inni waan kanaaf gartee itti yaadiinsan qabu. Tanaaf jecha wani ani isin gaafadhu du'aa'iin tun bu'aan sii maalii? Faayidaan isin qabdu maalii? Yoon ani abbaa mana kiyyaa kanarraa je gayaadha moo gayaa mitii? Maashaa Allah. Maashaa Allah. Waa hunda dura obboleettii teenya nuti si wajjiin rabbii keenya galatoonfanna. kagartee dhalaa keenya karaa ittiin rabbiin nu deebisee keessaa warra biyyarraa ala bahe waa hedduu fayyadamanii diin isaanii keessatti haala jijjiirraa uumanii jaarsa badaa meeqaan tam karaa diinitti sirreessan takka teetii tana rabbiin nu waa heddummeessi duuba. Duuba tanaaf jecha obboleettii teenya wanni siin jennu du'aa'iin gartee ati bismillaa jettee karaa murte suni namni isii karaa nuu godhe ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. رب أكنونج لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نونج وهم هند خيست إرقما ربي جل ديمون ديرقما سنجن دوبة تناف دعائين أتجت تني صحيح قرت بخاري دا حديث صدومي لما ترباتمي تقو رويته بل إنا لا لسولين ديس قودي سلين عبد الله بن عباس ربي سان الرهاد رب إسافي عباس الرئيس حاجة حاجالته أكيد النبي عليه الصلاة والسلام أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان لم يضره الشيطان إنه ما رواية براخيستي ولم يسلط ولم يسلط عليه إنه ما رواية براخيستي أبدا لم يضر الشيطان أبدا تجد تجرة رواية براخيستي دوبتنا بجتشا تدراتي du'aa'ii tana keessatti waa lama cimtuudhaa jira. Ta dura abbaan mana keetii yeroo si wajjin rafu yoo du'aa'ii tanan jenne shayxaanii wajjin rafaa beeku. Tanaaf jecha irra hedduun namaa hoggaanii fi warra hirriibarra walloluu jira. Dhoo tana tokko kase fatwaa gaafate. Jaartii tiyyaan bar odoo wajjin rafu jiru hiikee je. Yeroo duraatiif fatwaa tan akkanaan narra kutuun yeroo duraatiif jedhan. Odoo wajjin rafu jiruutiin hiikee je. Bakki tun silaa bakka gammachuuti. bakka shukriiti bakka ni'imaa rabbi yaadatani bakka yaa'iitii miti tanaaf jecha maaltu waan kana fide jechu shayxaana jechu tokko sani du'aa'iin tun shayxaana kana sirraa qooci sirraa hambifti akka nama nyaata hogga nyaatu bismillaa ju sigalee nyaata namni kuni gartee hogga nyaatu maaliif bismillaa jaa shayxaaniin wajjin nyaata ummanni kun ummata akka keenyaa kaafira muslima munaafiqa qaba nutin agarru isaan nu arkan tanaaf jecha miidhama guddaa namarra fidan tanaaf aduwwii aduwwii teessanii rabbii innahu lakum aduwwu mubiin rabbiin nun jee jara kana waan bakka tanattillee iftiisuun barbaachisa bismillah allahumma jannibna shayxaana la yaa rabbi wajjiin rafuu keenya kanarratti siin gargaarsifanne yoo ati nu gargaarte gammachuun fedhinnaa teenya guuttanna walitti ammoo شيطان نرى فقيس وجنب الشيطان ما رزقتنا سالخ إنك حلال في ولدت في الدخنة أك شيطان وجين قودون فدن يا رب نرى وسني خنا خيسة تماس ونجرو يو هل كنسن المون تيسن إسن جدو تربين فديخ أمم تتاته المون تني الرهدو المدهقاني في لالة شيطان ورانا ملون دندو akkuma san ammallee riwaayaa biraa keessatti lam yadurruhu shayxaanu abadan tajjettuu jira bar mucaa ilmoo akkasii uummata akka raamtartuu tajjettuu jira. Walaalla obboleettii teenya akka mul'atutti abbaan mana keetii beekumsaan sirra qixxiqa takkaahu waan islaamummaa tanatti yaadamuu dhabuufis ni mala. Ammoo sagalee ol fudhattee isa dhageessisuun kee maashaa Allah rabbi sirraa haa jaalatu. waan nama gammachiisurra. Odoo namni dhugumatti hawaa yaadatu ta'e bakki tuni bakka ni'imaati. Bakka gartee halaalti yaadatanii rabbiin kiyya haraamirraa na duroomsi jettee rabbitti shakkartu silaa yaadachuu qabu. Tanaaf jecha waan kana keessatti waan daliilaan dhufe waan kanatti yaadda'uun waan barbaachisa iddoo jaarsaa jaartitti akkuma namni hoggaanii fi gartee harka nyaata harka kaawujuutti. Ammoo ati daliilli gartee hadiisaa keessatti ka dhufe isaa jechuu qaba. Akkuma nabiin keenya je alayhi salaatu wassalaam loo anna ahadukum ji ahadukum إذا أتى أهله قال جلال dhiira jechuun ati yoo ati haatee fakkeenyaaf yoo haatee tafeetu isa gubbarratti baatee bakka inni si jala ta'u ati jette kuma takka rakkoon hin jiru garuu yoo jala jiraattees yoo jette wa takka illee rakkoon hin jiru ammoo kan itti ajajame isa isa kana gartee hamma dandeessutti fudhachiisi insha Allah hogga gartee deebisaa tana dhagee nama gorfamu ta'uu ni yaannaa insha Allah. Fatwaan lammeessaadhaa akka jettu. Mee dhaggeeffadhaa obboleeyyan kiyya. Ani nama tokko harabbiin qananiisee isa fuusisee jaartii lammeessaallee fuusisee yeroon amma isinii dubbadhu kana keessatti beera lamaan qabaa jee. Garuu sababaa ekonomiitiif jiru qaalinaa fi kanaaf jecha jarreen kana cufaahuu mana addaan isaaniif godhuu hin danda'u. Tanaafiin hulaa takka keessatti isaan galchuu hamilee qaba. takkaahuu yeruma tanatti illee wajjin jiraachuun isaanii ni mala. Dirqamaan jechuudha. Kanaaf inumaa gartee gurfaa hulaa takkitti illee ani sadarkaa san bira hootee akkam fadhinnaa sammuu kiyya sireen takka taate an isaan jidduu ciisee isaan lamaan bitaa mirgaa kiyyaan si galee namu kara isaatiin harkanarra kaayyatee rafuudhaan akkasitti gammadu. Kanaafuu akkiniin ayyaade kuni akka heerii shari'aa yoo kana hayyamu ta'e tanaan yaada qabaa. ammas garagalee nama yoo waan kana gaafadhe takkaan ajajanii takkaa jaabeera kiyya kan ajajanii sanirra namni akka yaada kiyyaa qabuus yoo jiraate waan kanarraa akka faayidaa argatu. Dhalaan akkana taatee dhiiraa wajjin jiraatus yoo jiraatte akka waan kanaan gorfamtuufiin kana isin gaafadhe mee deebisaan dhaqqabaa jaa obboleessa keenya. Obboleessa keenya ta duraa wanni isin jennu gaafin ati gaafatte tuni eega amata kudha lama kudha sadii hiitii. kan namni qilleensa gubbaa waa gaafatu fatwaarraa duraati. Akkatti sana beeki. Nuur al-Hudaa biratti anta gama kiyya geesse tokkoffattiin si barreesse. Ammoo waan hin siin jiru obboleessa kiyya. Meeta duraa rabbuma kee galatoonfadhu. Rabbii fuula fuudha duraatiis si laaffisee haraamirraa si duroomse. Rabbii talammee isaallee sitti dabale. Rabbii isaan lamaanis wal jaalachiisee akkuma ati jettuun humbaa jaaniis wajjin deeman fuudhuun kee bar cifraa nabii rabbi heddummeessuudha alayhi salaatu wassalaam akkuma san gartee lubbuu keetiirraa illee haraamirraa of eegu yoo takka deeyse yoo takka gartee xurin laguutti jiraatte akka gartee manarraa gadi hin baane of godhu ammoo bakka tanatti yaa obboleessa keenya wanni ati yaadachuu qabdu نعما ربين إرهدون شبابا راهون قوي خنا ربين خيسة خايتنا نعما ربي تنيا دلومي واني سموت خيسة خايتو قبتو آتي في فكاتان كيتلين تدراتي لبرا إبتي فونم مانو فونم مان متا إسا نما دن ديورت ملي فودت تقرتي نمنخون إفشنكي إفركي إلمو نما ركون حرام تغيو بليسغي فونو مدراتو خنو مرا دراتو نمني توكو خدن ديتي فودان قبني if rakkuun ilmoo namaa rakkuun isarratti haraami. Daliila qur'aanaa fi hadiisaatti. Daliilli qur'aanaa akka jedhe rabbiin suuratu nuur aayata soddomii sadii keessatti. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغني حتى يغنيهم الله الله أكبر وليستعفف لا لا إفها قرنيو إفها أبو ورين وام فودون هنكف وني فودنين من ديتو nafaqaa dandeeyachuu maharii dandeeyachuu masruufachuu dandeewu intala takka ta fuudhuu deemtu hangam takka dalaydee maallaqa qabdii maallaqa mee qabdii nakkanni boodaan sii deebisa waa warra keeysanii geeysinuus gaana gargaarii kan akkanatti maaltu rakkoo tana fidi nabiin rabbi hoo hadiisa keeysa maal jee alayhi salaatu wasalaam hadiisa muslim hadiisa dhibbaa fi kudha afur shantami shanimmi dhaqalaala hadiisan abdullah ibnu abbaasii odeessa rabbi sarraa jaalatu ما النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا درقوتي نمني إفوبتني دنديتي من خريفتشو جارتي مسروفتشو خجارتي شانتاسن كجيل خيسي وانو قد ليدي في دنكن من جنين نيم بالفتا فتي أمنتك قد فافوراج رب درك مسر خاين فقا منان مسروفا وهند أمو وني أتي نقافتتون haadha mana beera keenki mana tokko keessatti mooraa takka keessa takkaahuu shiqqaa akkamitti ummanni arabaa beekutti mooraa takka keessatti takkaawwan shiqqaa takka keessatti waliin qabuu yoo hayaadduu taate kuni shari'attiis wani si dhorkaa hin jiru ammoo sharxii maaliin sharxii isaanummaanu mooraa takka wajjiin galuu jaalatanii yoo isaan mooraa takka nu galchi laal mooraa takka keessa nu galchi manni isaanii adda adda ta'e shari'aan si duran dhaabbatu sharxii isaan sigala waan san jaalachuutiin. Kana keessatti uummanni kun uummata gartee bultiisa wajjin jaarrate malee akka haadimaa fi garadiitti ilaalamuu qaba jechuudha. Lammeessa ammoo in jara kana gartee lachuutu gurfaa takka keessa inumaan san bira kuttee wasanarraa baatee sigalee akka nama gartee ilmoo fi ilmoo fi illee guddattuu ni qaanfatan. Bitaa mirgaaniin kaayadhaa yaaduun kee wanni siin jennu jechuma kana yaaduudhaaf rabbii kee araarama kadhu. Jechuma kana yaaduudhaaf rabbii kee araarama kadhu. Kuni diqqeessaa bara if diqqeessu ilmoo namaatiif diqqeessu jara kana meeshaa bitanii gurgurametti isaan lakkaa'u gara diifi haadimatti isaan lakkaa'u kuni bar jiruu horiiti. Horuma bakka harkatti hararrattis bakka cufattis horii mar'ate itti fidanii horumaa dura qabanii walitti haajamu. ati kalma nama musliimaatti beeruma kee ijoollee ilmaan islaamaa tokko ka hoggaa tanatti haajamtu kunis tunis agartu ka tanatti hoggaa haajamtunis agartu isinummaa walitti qabi isaanii fi dhalaan sunis maaluma jettaniiti hiree himattan islaamummaa keessatti namni tokko bar islaamummaa keessatti hinaaffaa dhabuun hadooddii dhabuun qaanyummaa dhabuun beeyladaa nama gooti obboleessa keenya odoo namni tokko obboleetii ta'e kana godhe odoo namni tokko abbaan kee haadhatee gadhiisee haadhatee kana godhe odoo namni tokko ilmoo ta'e kana godhe baadhatta akka gartee dhalaa cufaaf mana godhuun dirqama ta'e odoo hulaa takkallee ta'e akka dirqama ta'e namni bu'uura kana dura haraanuu kaayee ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam dhage obboleessa keenya nabiin keenya gaafa makkarraa gartee karaa madiinaa godaanu haadha mana isaa سودا في أم أيمن دبر سالمان فاطمة في أم كلثوم أتش خيسة ديسيتي هجرة به باتي لما بود إرجتي أسرة ساسن فرتي أمو إن رانفتين مكة خيسة يروسنت انت لقرتي أبو بكر عائشة ربي سرها جالته رضي الله عنهما انت لنخاق ولا تجر انت لسور رساني برجرتي تممو منسا خيسة ديسي باتي لما بوده زيد بن حارثات أبي رافع إرقته فدتي قاف فدو سودان المون قبض نما قد تورا أمرين سي أما شنتميتي إسيتنا من أقول إفدرة إسيت من أقول قاف ماس عائشة فدو من مسيتي عن سيتي من جاريف أما عائشة نسين تلدكو المون قبض تكا عائشة المون دلي سودان نما قد جرخون نما قرتي أكا وليتي نما المو قبومي ergamaan rabbi silaa walitti qabee mana gurfaa tokko ni galcha. Maaliif hin galchirre? Ilmoo namaati kabajaa qabaachuu qabdi. Sigalee ilmoo namaati kabajaa qabaachuu qabdi. Abbaan manaatis kabajaa qabaachuu qaba beera isaa jidduutti. Tanaaf jecha nabiin rabbi duuba kana eega dalagee laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasanaa rabbiin nun jee tanaaf rabbi kee sodaadhu yaada kana dirqama nu taate malee qilleensa gubbatti illee dabarsinee waan ati gartee yaadde kana nama hubachiisuun arraanni keenya ni qaanfata garuu immoo warreen baaxilarra jiranii fi ilmoo namaa namummaarraa bahanii karaa warreen daandii yaada beeyladaatiin deeman kana sirreessuuf itti gaafatama rabbiin nurra kaayee ibsuudhaaf jecha dirqama nutti taate waan kana gartee daandii gubbaadhaan isiniif dabarsuun dhugaa feetaa. obbolowwan kiyya warreen gartee sila waan kana nutti ergan afaanuma isaaniitii waan kana haasawanii erguullee qaanfatan irra hedduu haasawa akkana akkanumatti karaa harka lafa jalaatiin sheekatti ergaa jedhaniiti jechuma afaaniin jedhanii haasawullee qaanfatan gaafa ummanni kunuu qaanfate ati maaltu qaanyiis dhorke garuu galatoomi waan jiru tokko sababaa kanaan nu fayyadde. rabbiin gartee si haa tujja haaromsu rizqii sitti haa kennu mooraa takka keessa jara mana addaan godhii fi ammoo siree takkarra walii yaam hin manaamin wayoo manaamtellee rabbi kee toobbaa kadhadhuuti يا ربي خيوان كان الرانا كل كل ليسجي وركنا يا دكنا كبو شفا وربي فاق إسلام ما رئيسانا خاو وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله شيكا كينيا كبجما في جالة مع دكتور لواء الإسلام ربي نسن الراه جالته بكم سران بكم ستنيا دبل nullee warra waan dhageenye irraa fayyadamu nu haa godhu jechaa sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa aakhiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما